ni radiyo nk'ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda ikaze inshuti mwese mu duteze amatwi mu rwanda mu twumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rundi ni ku mirongo migufi ku metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe mu gihe amakungu yiteguriye guhimbaza umunsi wahariwe imiryango y'abatwa imwe mu miryango y'abatwa iba muri quartier nyarumanga zone buterere mu gisagara ca bujumbura ivuga ko itewe impungenge n'uko itabona ingene izorungika abana bayo ku ishure bitewe n'ubukene irimwo muri kino gihe rero ntibyoroshe ku bijyanye n'ubuzima bwa misi yose ukuntu bafungura ukuntu dushaka kwigisha abana birasaba kwiruka cyane umuntu agashyiramo ingufu mugabo amaronderero niyo usanga ari make bivanye bamwe bamwe amikoro yabo aba ari make abo ni bamwe muri abo batwa urwaruka rw'abanyafurika rugira ku majana indwi ruri mu nama n'abategetsi batandukanye bo ku murwa mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika washington dc urwo rwaruka rwatumiwe muri porogaramu ya mandela washington fellowship yatangujwe na perezida barack obama abantu bitwaje ibirwanisho bishe barashe abasivile cumi na batatu mu gitero bakoze mu mihana iri mu gice cya kure muri repubulika ya centre africa ubufaransa ejo ku munsi wa kabiri bwaratangwe gukura abanyagihugu babwo muri nigeri inyuma ya kudeta yakuye ku butegetsi mu ndwi iheze umukuru w'igihugu yari ashyigikiwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye ntihagira muja ni mu kanya reka dutangure amakuru ku yavugwa hirya no hino ku isi abantu bitwaje ibigwanisho barishe barashe abasivile cumi na batatu mu gitero bakoze mu mihana iri mu gice ca kure muri repubulika ya centre africa ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu fidele niyongabo abagwanya ubutegetsi bagera kuri mirongo ibiri ku munsi wa mbere w'iyi ndwi barakoze igitero mu mihana y'ahitwa diki hafi y'urubibe rwa chad mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu iyo nkuru yatangajwe na jean gilbert bangudu prefe w'ako karere abasirikare ntibigeze bamenya amakuru y'icyo gitero imbere y'uko kiba umukuru w'iyo mihana ibrahim senusi yaremeje igitigiri cy'abapfuye yongera atangaza ko abandi bantu babiri bakomeretse icyo gitero cyabereye ku birometero mirongo ibiri na bibiri vy'ikambi y'igisirikare iri muri prefegiture yitwa bamingi bangoran abagwanya ubutegetsi barakoranije abagabo bo mu mihana ya diki bababwira ko hari ibyo bashaka kubabwira baca batangura kurasa abapfasoni n'abana barashoboye kuyanyaga bahungira mu ishyamba ubwo bwicanyi bwabaye umunsi umwe inyuma y'amatora y'ibwirizwa shingiro rishasha rizoha uburenganzira perezida faustin arkange tuadera afise imyaka mirongo itandatu n'itandatu bwo kwitoza mu kiringo kigira gatatu imigambwe ikomeye itavuga rumwe na leta amashirahamwe aharanira inyungu z'abanyagihugu n'abagwanya ubutegetsi bose basavye abanyagihugu kutitaba amatora yabaye ku munsi w'imana urangiye bagirije perezida tuwadera ko ariko arondera kuguma ku butegetsi ubuzima bwiwe bwose ubufaransa ejo ku munsi wa kabiri bwaratanguye gukura abanyagihugu babwo muri nigeri inyuma ya kudeta yakuye ku butegetsi mu ndwi iheze umukuru w'igihugu yari ashyigikiwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu fidele niyo ngabo ingingo ya leta y'ubufaransa yo gukura abanyagihugu bayo muri niger yatumwe n'ibitero byakozwe kuri ambasade y'ubufaransa ku mugwa mukuru niyame n'ingingo yo kugara ikirere muri icyo gihugu yatumye kuhava hakoreshejwe uburyo busanzwe bidashoboka iyo nkuru yatangajwe n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'ubufaransa imbere yaho ubufaransa bwari bwatangaje ko buriko butegura kuvana abanyagihugu babwo muri niger kubera ibintu bitera bimera nabi kurushiriza ku mugwa mukuru niyame nyamara nta kirangamisi ku bijanye n'ico gikorwa ubufaransa bwari bwatanze muri niger hari abafaransa bagera ku majana atandatu umuntu adashizemwo abari muri ico gihugu nk'ingenzi ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'ubufaransa bwatangaje ko bwiteguriye gukura muri niger n'abandi banyaburaya bahari leta y'ubufaransa yatumye ko kuri uyu wa kabiri inama y'abashikiranganji kugira ifata ingingo ku kugena igikorwa co gukura abafaransa muri niger cogenda inzego z'igisirikare c'uburusiya ejo ku munsi wa kabiri zaratangaje ko zarashe indege za ukraine zitagira abadereva zari zakoze igitero ku murwa mukuru w'uburusiya moscow imwe muri izo ndege zarashwe yaguye kuri imwe mu magorofa maremare ari hagati muri ico gihugu inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu jeffrey mutagoma sergei sobyanen uyobora umujyi wa moscow yatangaje ku rubuga rwa telegram ko imwe mu ndege zitagira abapilote za ukraine yari yarashe kuri iryo gorofa ku cyumweru nta mubare w'abakomerekeye mu gitero cyagabwe kuri uyu wa kabiri watangajwe gusa minisiteri y'ingabo y'uburusiya yavuze ko yashoboye kuburizamo igitero cy'indege eshatu za ukraine zari zagabwe ku mato y'uburusiya ari ku irondo mu nyanja y'umukara uburusiya bwatangaje ko icyo gitero cyari cyagabwe mu birometero magana atatu na mirongo ine mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa sevastopol muri ukraine ho abategetsi batangaje ko ibisasu by'ingabo z'uburusiya kuri uyu wa kabiri byaguye ku bitaro bigahitana umuganga umwe bikomeretsa n'umuforomo mu karere ka Kharkiv abategetsi bavuze ko uburusiya bwagabye igitero cy'indege zitagira abapilote zo mu bwoko bwa shahid zakorewe muri iran zirasa ku nyubako yigishirizwamo no kuri stade yifashishwa mu mikino inyuranye ibitero by'uburusiya mu mijyi ya ukraine bimaze guhitana abatari bake abandi bagakomereka byatumye perezida volodimir zelenski ashimangira ko ukraine ikeneye intwaro zirasa kure abasirikare bafashe ubutegetsi muri myanmar baragiriye imbabazi aung san suu kyi ku vyaha bitanu yakurikiranwa ko ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu fidele niyongabo Aung San Suu Kyi yatawe mu mvuto n'abasirikare bafashe ubutegetsi kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe hari igihe batembagaza leta yiwe yari yatowe biciye mu nzira ya demokarasi San Suu Kyi afise imyaka mirongo irindwi n'umunani yaciriwe ibihano ku vyaha bitari bike yagirizwa birimwo kugumura abanyagihugu guhungabanya umutekano w'igihugu hamwe n'ubusuma mu matora na ruswa mu itangazo ryasohowe kuri televiziyo y'igisirikare abo basirikare bavuze ko Aung San Suu Kyi yagiriwe ikigongwe ku vyaha bitanu yamara ko agikurikiranwa ku bindi vyaha cumi na bine ni ukuvuga ko umunyororo w'imyaka mirongo itatu n'itatu yari yaciriwe uzogabanywa imyaka itandatu ivyatangajwe ku vyerekeye imbabazi zagiriwe San Suu Kyi biri mu mugambi wo kugirira ikigongwe abanyororo barenga ibihumbi ndwi abantu barenga ibihumbi cumi n'icenda n'amajana indwi bari mu munyororo muri miyama nk'uko vyatangajwe n'ishirahamwe rijejwe gufasha abanyororo batabwa mu mvuto ku mvo za politike muri ico gihugu Aung San Suu Kyi yabonetse ku mugaragaro rimwe gusa kuva kudeta yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ibaye ariko arunguruza urubanza ku munyororo yaciriwe nta byinshi bizwi ku vyerekeye kugene imanza zimwerekeye ziriko ziragenda kubera abamenyeshamakuru canke indorerezi batemererwa kuzikurikirana
tubibutse inshuti mwese ko muri kamwe murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isameranira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mudukurikire kandi no ku rubuga rwacu rwa internet wesitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no kuri youtube instagram na facebook kuri voa radiyo yacu mu kanya amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini bya afurika urwaruka rw'abanyafurika rugera ku majana indwi ruri mu nama n'abategetsi batandukanye bo ku murwa mukuru wa leta z'ubumwe za amerika washington dc uru rwaruka rwatumiwe muri porogaramu ya mandela washington fellowship yatangujwe na perezida barack obama rwari rumaze indwi mu bikorwa byo gukarisha ubwenge muri za kaminuza zitandukanye muri leta zunze ubumwe za amerika iyo porogaramu iha ubushobozi n'ubumenyi urwaruka rubonwa nk'abayobozi bakazoza ikanafasha kubongera ubumenyi bwo guhangana n'ibibazo bihanze umugabane bakomokamwo umwe muri urwo rwaruka chancel bamuhaye aharanira agateka k'abana mu rundi yaragendeye ijwi ry'amerika twiganira ibikorwa bamazemwo indwi zitandatu muri amerika
icyo navuga nungutse cyane cyane kwa zino nyigisho zihagaze ku bijyanye no kuronka ubumenyi mu bijyanye na leadership uburongozi bwiza narashoboye kuronka rero ubumenyi mu bijyanye n'ibyo by'uburongozi bwiza ndaronka ubumenyi mu bijyanye no kurongora amashyirahamwe ibikorwa abantu bakora mu mashyirahamwe cyane cyane aharanira agateka k'abana bakwiriye gukora mbe bo bitangura gute bo iki ni iyihe migambi mikuru mikuru umuntu ashobora kugira ego ibyo byose ni ibintu naronkeye ubumenyi hamwe no kumenyana n'abantu dushobora gukorana muri kazoza ego ni uburyo bwinshi cyane amerika iba yashize mu rwaruka rw'abanyafurika umwe umwe aba yashiriwemo uburyo bushyirwa ku bihumbi mirongo ibiri na bitanu by'amadolari y'amanyamerika kugira ngo aze muri amerika amare iyo minsi hamasubire inyuma afashe mu kibano afashe igihugu cyabo ariko kandi turazi yuko urwaruka rw'abarundi benshi badasubira inyuma icyo kibazo nicyo twagiye turabona haje uyu mwaka batatu bonyene icyo kiva kuki ubona uwo kivuga ku bwanjye novuga yuko umwe wese aba afise impamvu zatumye aguma ngaha mu kibanza cyo gusubira inyuma mugabo ku bwanjye mbona umenga ntibyari bikwiriye kuko uca usanga turi ko turabuze amahirwe urundi rwaruka ruba rukeneye ayo mahirwe yo kuza kurondera ubumenyi hama rukabusubiza inyuma mu guteza imbere igihugu cyacu hanyuma icyo wize cyane cyane ku mico y'abanyamerika amezi abiri umaze hano muri amerika wagiye muri mu ntara zitandukanye urabona ingene babayeho urabona ubuzima bwabo ingene bakora ingene bavuga kumbure bimwe mu bintu byiza wagiye utahanye mu burundi ntiwasubire inyuma cyo bari nk'iki ikintu nakunze abanyamerika barihanganirana barihanganirana barakirana mu kudasa cyangwa mu kudahuza kw'ibyiyumviro ego icyo kintu narakibakundiye kandi iyo abantu batandukanye ibyiyumviro bakabihuriza hamwe kenshi biratanga umusaruro
hanyuma muri rusange impanuro ufitiye urwaruka rw'abanyafurika urwaruka rw'abarundi zoba ari izihe usubira inyuma ubatekerera iki nubabwira yuko nabo bogerageza amahirwe bakiyandikisha ari benshi hama bagakurikira impano zabo bakazironderera ubumenyi kuko umuntu arashobora kuba afise impano yo gukora ikintu mugabo impano yose irakenera ubumenyi irakenera ubwenge buyikurikira rero barondera ayo mahirwe cyane cyane ku buhingangurukana bumenyi uno munsi niho byose byuzuye ego hama jewe nko ku ruhande rwanje uh, ninasubira inyuma ngiye guhimiriza urundi rwaruka rw'abarundi cyane cyane abafise imigambi bariko bararangura mu kibano ndabafashe kuzuza ibisabwa kugira nabo bashobore kuronka amahirwe yo kuza gukurikirana zino nyigisho nahoramo akoze cyane chancel bamuhaye avuye mu gihugu cy'u Burundi muri Mandela Washington Fellowship Program yatangajwe na Perezida Barack Obama turagushimiye murakoze cyane mu gihe amakungu yiteguriye guhimbaza umunsi wahariwe abatwa imwe mu miryango y'abatwa iba muri quartier Nyarumanga zone Buterere mu gisagara ca Bujumbura ivuga ko itewe impungenge nuko itabona ingene izorungika abana bayo kw'ishure bitumwe n'ubukene irimo muri kino gihe iyo miryango isaba ko hoboneka abayishigikira cyane cyane abayironsa ibikoresho by'ishuri by'abana ku neza y'igihugu n'abana ni inkuru ya Terive ndayishimiye iyo umwana adasubiye ku ishuri agira akabungo kanini kuko ishuri nibwo bumenyi bw'umuntu nibwo kazoza kejo k'umwana abo ni bamwe muri iyo miryango bavuganye n'abakunzi b'ijuru ry'amerika bavuga ko babangamiwe n'uko batabona uko abana babo bazoja ku ishuri mu mwaka w'amashuri uzotangura mu kwezi kw'icenda mu gihe hasigaye ukwezi kumwe ngo amashuri atangure nko ku ruhande rwanje ndabona bitanyoroheye cyane kuko nta myiteguro ndiko ndakora kuko ata myikoro myiza mbona mfise mu rugo abo basangwa butaka banavuga ko ibikoresho by'ishure birimwo amakaye byazimbye kandi basanzwe bageramiwe n'ubukene gusubira ku ishuri ntibizokoro kuri ubu urabona niforume zarazimbye amakaye arazimba ni ku ishuri basaba amahera ku bijanye no kwijukira kwitabira ishure kuri abo basangwa butaka bavuga ko abenshi bari basigaye bakunda kwiga yamara bakaba bafise impungenge ko uwo mwete ushobora kugabanuka bagaheba ishure bitabavuyeko nta nguvu baba bafite zo kwiga kubera baba bavuga ati none ko batoyi bacu natwe bahevye natwe urabona ntaco dufi nta kintu dufise co hava kigira nte kidukurikirana nico gituma narumva baca bagira inguvu nke mu kwiga ijwi rya amerika ryavuganye kandi n'umwana w'umunyeshure wo muri iyo miryango yaganye ishure nawe avuga ko hari abana bahura n'ingorane zo kutaronka ibikoresho kandi imiryango yabo itifashije bagahitamo guheba ishure bagasubira muhira ego abasaba batarungana n'amahera yo kuba buri ibyo bikoresho nyine abafashe kubera amakaye ibikoresho am- amasakoshi iniforume Nshimirimana Claude ni umugabo afise umugore n'abana batatu yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko yanasezeranye n'uwo bubakanye imbere y'amategeko arashima intambwe imiryango imwe n'imwe y'abatwa igezeko ariko naho biri uko avuga ko amikoro akiri make cane kuri imwe muri iyo miryango na cane cane ko benshi baba badafise ico bikorako ngo babe bogura ibikoresho nko kuja kugurana mu mabanki hama mu buzima dusanzwe tubayemo muri karitsiye yego ntibyoroshe ku bijyanye n'ubuzima bwa misi yose ukuntu bafungura ukuntu dushaka kwigisha abana eh, birasaba kwiruka cyane umuntu agashyiramo ingufu mugabo amaronderero niyo usanga ari make bivanye bamwe bamwe amikoro yabo aba ari make kutaronka uburyo bwo kwiga nk'abandi bose abo basangwa butaka bavuga ko bituma batagira ababaserukira mu nzego za leta guhera hasi ni agahombo kanini kuko iyo utize eh, hariho ibintu byinshi by'igihugu udashaka no kumenya kuko iyo umuntu yize aratandukanye n'ubutize ni kuvuga iyo umuntu yize akorera igihugu igihugu kigatera imbere hama agashikiza n'ibyiyumviro bishobora gufasha benshi batayize abo bose basaba gufashwa mu nzego zitandukanye kugira ngo abana babo bazoronka uburyo bwo gusubira ku mashure n'abahevye babe basubira kwiga bakwiye kenshi nk'abarundi bagahagurukira iyo miryango kuko ni imiryango myinshi tuyifise kuvuga abari imbere ko bo kenshi boba bobama imbere bakaba amahanga ijwi rya amerika ryagerageje kurondera abatwara ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo gushigikirana burongowe n'umukenyezi w'umutwakazi umushikiranganji imeri de sabushimike ariko ntitwabarose ariko liberate nicayenzi imboneza y'umutwakazi akaba ari nawe yashinze urunani mpuzabatwa eniproba ubu akaba arongoye komite y'inararibonye yago mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika yasiguye ko abatwa bakiri inyuma kuko n'ibiganiro batavyitabira neza bityo n'ibibazo bafise bibe byo kwigwaho birimwo n'ivyo bijanye no kwiga twasanze iyo abandi barundi bariko barahugurwa bariko barigishwa abatwa mega siho baba bari abatwa sinzi ko batumirwa bagasiba abatwa na kujya kuntu mu nzego zo hasi usanga batarimwo hariho amakuru kenshi atabashikira iyo ata muntu wabo rero arimwo hari aho ibintu byinshi bitabashikira uyo mukenyezi ariko avuga ko bariko barahugura abandi batwa kwitabira imigambi y'iterambere duze na ruguru ukabaza ry'amakoperative yo ku mitumba ndakurahiye nta batwa bayarimo twatangiye kubahugura kugira ngo babone neza ko iterambere ari bo bwa mbere riraba bategerezwa kurihagurukira kuko naka hariya azoza kugufasha kubera ivyiyumviro vyawe kubera imigambi yawe ufise ukamwereka wewe ibyo imigambi ufise iyo miryango y'abatwa ishikirije izo mpungenge mu gihe kw'igenekerezo rya cenda ukwezi kwa munani buri mwaka amakungu ahimbaza umunsi wahariwe imiryango y'abatwa mu burundi nta bitigira ibihari by'abana b'abatwa bamaze kwitabira inzira yo kuja mu ishure gusa ibitigiri bitangwa ni banki y'isi byerekana ko abatwa bangana n'igice ku ijana by'abarundi bose umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye kuva agiye ku butegetsi niwe yagenye ubwa mbere umushikiranganji wo mu bwoko bw'abatwa thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali dukurikire mu rwanda aho aborozi bavuga ko indwara zigaramiye inkoko ku buryo zipfa zitararondoka bigatuma ibikomoka ku nkoko bibura ku masoko yo mu gihugu leta y'u rwanda ivuga ko guhera mu kwezi kw'icenda izotangura gukingira imiswi n'inkuru twateguriwe na somutakaboyi ari i kigali mu rwanda ku masoko yo mu rwanda muri iki gihe hagaragara izamuka ry'ibikomoka ku nkoko birimo amagi ndetse n'inyama mu isoko rya kimironko riri mu mujyi wa kigali igi ry'inkoko y'inyarwanda riragura amafaranga magana abiri na makumyabiri ryarahoze rigura amafaranga ijana na mirongo itanu naho igi ry'inkoko ya kizungu ryavuye ku mafaranga mirongo cyenda ubu ahenshi rigura hagati y'ijana na mirongo itanu n'ijana na mirongo inani mu gushaka kumenya intandaro y'iki kibazo ijwi rya amerika ryasuye umubyeyi worora inkoko mu murenge wa mageragere mu karere ka nyarugenge mu mujyi wa kigali ngo ribashe gusobanukirwa impamvu y'iri zamuka ry'ibiciro hafi byikubye inshuro ebyiri mu murenge wa mageragere mu karere ka nyarugenge twasanze kayirangwa christina yorora inkoko uyu yabwiye ijwi rya amerika uko amatungo yagiye amushiraho bazimpaye ari udushwi ntagira kuzorora baza kuzitera urukingo iminsi yararenze nyuma y'uko- y'urwo rukingo zitangira kuremba no kurwara no kumanura amababa bak- bakambwira ko biterwa ah, n'urukingo zitaboneye ku gihe ko mbere y'uko ri- ru- bazirutera zari zimeze neza ku minsi rigomba kuboneka iyo ritabonetse byanze bikoze bizigiraho ingaruka urugero nk'izanjye byagaragaye ko ingingo yafa- zafashwe nyuma hafi y'iminsi makumyabiri arizo zazizaniye gupfa pomba inkoko zose ikiraro cy'inkoko magana atanu nari nateguye mvira mwaho undi mworozi wororera mu karere ka bugesera mu ntara y'iburasirazuba madamu yvona mukarurangwa watangaza ko kugeza ubu bagihura n'ibibazo by'inkoko zipfa zikiva mu ituragiro ibingibi biracyari mu mishinga no kwigwaho no gutegurwa ntabwo biratugeraho nk'aborozi cyane ko ubu tuvugana mfite inkoko zifite ikibazo ntabwo nzi uburwayi zirwaye ikibazo kiba ari icyo mu ituragiro izi nkingo rero bashaka kuzajya baturagira mu mu- mu terera mu i- mu ituragiro byaba ari byiza cyane uku kubura umusaruro kw'aborozi b'inkoko bigira ingaruka zo kubura amagi n'inyama ku isoko cyangwa akahagera ahenze abaturage bo mu murenge wa mageragere bavuganye n'ijwi rya amerika batangaza ko nubwo bazi akamaro ko kurya amagi ariko ibiciro byayo batakibyigondera urabona nimba ufite amagi atatu kandi ukaba wari ukeneye ikiro cy'ubugari urayatanga kugira ngo ubone cya kiro cy'ubugari igi no, no kuri radiyo tujya twumva ngo amagi ni meza ubwo nanjye ndavuga nti igi ry'itanu senkana zamvomera amajerekani angahe noneho rero ijana ndiburugura umunyu nzamara n'icyumweru ntabwo rwose wabasha kugura igi ry'itanu iki kibazo gishobora gukemuka mu minsi iri imbere nk'uko bitangazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi rab muri uku kwezi kwa karindwi iki kigo gifatanije n'uruganda rw'abafaransa rukora inkingo seva sante animal batangiye gahunda yiswe prevent yo gukingira imishwi y'inkoko mu maturagiro kugira ngo zitazongera gupfira ku borozi rab n'iki kigo basobanura ko umusaruro w'inkoko n'ibizikomokaho ugiye kwiyongera ndetse bikazaruhura imvune aborozi bahuraga bajya gushaka inkingo muganga w'amatungo uhagarariye seva sante animali mu rwanda no mu burundi remi twagirimana atangaza ko iyi gahunda izongera umusaruro w'ibikomoka ku matungo twagirimana yizeza ko izi nkingo nta ngaruka mbi zigira ku buzima bw'abafungura ibikomoka ku nkoko bwo ngo zimaze igihe zikoreshwa mu bihugu by'i burayi inkingo rero ko zikoze zikoze ku buryo umushwi ukingiye ku munsi wa mbere urukingo rudashobora kugira icyo ruyitwara kandi nanone ni urukingo rushobora gutangwa rukaba rwa- rwafasha ah, mu- mu buzima bw'umushwi wose kugeza igihe cyose urangiriye hari imishwi ah, itanga inyama ibaho iminsi mirongo ine n'itanu iyo woroye inkoko umushwi kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa mirongo ine n'itanu uba ushobora kuba wa- wabaga nanone ku, ku, ku nkoko eh, z- zitanga amagi kubera ko zo zibaho igihe kirekire hari igihe twe- dukora boosting boosting ni ukongera ni ukongera ni ukongera ubudaha- ubudahangarwa kubuzamura tugenda dufata nk'iminsi runaka yo kuzamura ubudahangarwa kubera yuko rwa rukingo ruza- ruzamara igihe kirekire leta ivuga ko gukingira mu maturagiro bizafasha aborozi kwirinda indwara zajyaga zihitana inkoko zirimo gomboro ndetse na muraramo umuyobozi wungirije wa rab ushinzwe ubworozi solange wituze avuga ko iyi gahunda nshya igiye kugabanya impfu z'inkoko ubu rero cyo iyi iyi- iyi gahunda ize ku- kudufasha ni ukugira ngo za ndwara zose zajyaga ziteza ibibazo mu mu borozi zikingirwe ziri- zikiri mu maturagiro hanyuma imishwi tuzajya duha abanyarwanda igende yamaze kubona ubwirinzi n'indwara ya gumboro iyo igezemo ngira ngo banabivuze iyo ije itwara ijana ku ijana rya- ry- ry- ry'inkoko zose ah, ndetse na na- na- na newcastle disease iyo zije zi- zi- ziratwara rwose ijana ku ijana ku buryo ah, byabaga ari igihombo umuntu hari abafamazi twigeze tugira ugasanga umuntu apfushije nk'inkoko ibihumbi icumi ariko nibamara kuhakingira kujya- kuzajya ziza zikingiye tuzaba tu- dufite amahirwe yo kuzidapfa gutanga imishwi ikingiye ku borozi b'inkoko biteganijwe gutangira neza mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu nyuma yo guhugura benshi bazakora uyu murimo asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali ubu naho ni ca gihe co kubashikiriza ikiganiro amerikana cerekeye ivyaranze leta z'ubumwe za amerika muri kahise no muri ibi bihe tugezemwo uyu munsi umuhongezi wacu thomas kamirindi aravuga ku gihe rusansuma yatanguriye muri amerika
aramutse neza ku itariki ya kabiri ukwezi kwa munani igihumbi magana arindwi na mirongo cyenda ibarura ry'abaturage ba leta zunze ubumwe za amerika rya mbere na mbere ryaratangiye ryamaze amezi icyenda ikaze mu kiganiro amerikana leta zunze ubumwe za amerika yabaye koko igihugu ku itariki ya cumi na karindwi y'ukwa cyenda igihumbi magana arindwi na mirongo inani na karindwi itegeko nshinga ryayo rimaze kwemezwa burundu na leta cumi n'eshatu zari ziyigize rivuga ko umubare w'abadepite bahagarariye buri leta mu nteko ishinga amategeko y'igihugu congress uzajya ugenwa nyuma y'ibarura ry'abaturage rizajya riba buri myaka icumi itegeko nshinga ryasobanuye ariko ko ibarura rya mbere na mbere ryagombaga kuba bitarenze imyaka itatu ikurikira iyimikwa rya kongeresi ya mbere na mbere abadepite ba leta zunze ubumwe za amerika b'iyi kongeresi ya mbere na mbere barahiye ku itariki ya kane y'ukwa gatatu igihumbi magana arindwi na mirongo inani n'icyenda ibarura ry'abaturage rero ryabaye umwaka umwe n'amezi atandatu nyuma yaho ryatangiye ku itariki ya kabiri y'ukwa munani igihumbi magana arindwi na mirongo cyenda ryamaze amezi icyenda ariko ryagombaga gutanga imibare y'abaturage yo kuri iriya tariki y'ifatizo ryatangiriyeho ryayobowe n'uwari minisitiri w'ububanyi n'amahanga thomas jefferson muri iki gihe ibarura ry'abaturage risigaye rikoreshwa n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare the united states census bureau cyashinzwe mu gihumbi magana umunani na mirongo ine kigenzurwa na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ibarura ryo mu gihumbi magana arindwi na mirongo cyenda rya mbere rero ryari rigamije kubona ibisubizo bitandatu kumenya abazungu bafite ubwigenge bari mu kigero cy'imyaka cumi n'itandatu y'amavuko kujyana hejuru kugira ngo guverinoma imenye amaboko yo gukora mu by'inganda n'igisirikare kumenya abazungu bafite ubwenegihugu bari munsi y'imyaka cumi n'itandatu y'ubukure kumenya abazungukazi bari bafite ubwigenge kumenya abandi bantu bari bafite ubwigenge nk'abacakara bari barahawe ubwo bwigenge cyangwa se barabuguze no kumenya umubare w'abacakara ibarura ryatwaye amadolari ibihumbi mirongo ine na bine na magana atatu na mirongo irindwi n'arindwi y'icyo gihe yaba angana n'amadolari miliyoni imwe n'ibihumbi magana atanu na mirongo itatu n'umunani na magana atandatu na cumi n'atandatu aho tugeze ubu ryagaragaje ko leta zunze ubumwe za amerika yari ifite abaturage miliyoni eshatu n'ibihumbi magana atatu na makumyabiri n'icyenda na magana atatu na makumyabiri na batandatu barimo abacakara ibihumbi magana atandatu na mirongo cyenda na birindwi na magana atandatu na makumyabiri na bane ni nko kuvuga ugereranije makumyabiri ku ijana by'abaturage bari bafite ubwigenge bose ijwi rya amerika nta barura ryabaye mu gihe cy'intambara y'isubiranamo rya bene igihugu yabaye kuva mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na rimwe kugera mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na gatanu iryaherukaga itaratangira ryabaye mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu iryakurikiyeho ryabaye mu gihumbi magana umunani na mirongo irindwi intambara yararangiye mu magambo make rero buri myaka icumi nk'uko itegeko nshinga ribiteganya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika ikora ibarura ry'abaturage kuva mu gihumbi magana arindwi na mirongo cyenda ibarura rya nyuma riherutse ni irya makumyabiri na kane ryabaye mu bihumbi bibiri na makumyabiri n'ubwo rubanda bari bugarijwe kandi benshi bicwa n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare kivuga ko kugera ku munsi w'ifatizo tariki ya mbere y'ukwa kane ibihumbi bibiri na makumyabiri leta zunze ubumwe za amerika yari ifite abaturage miliyoni magana atatu na mirongo itatu n'imwe n'ibihumbi magana ane na mirongo ine n'icyenda na magana abiri na mirongo inani n'umwe barimo abirabura miliyoni mirongo ine n'esheshatu n'ibihumbi magana cyenda ni ukuvuga cumi na kane n'ibice bibiri ku ijana by'abaturage bose abaturage bose biyongereyeho karindwi n'ibice bine ku ijana ugereranije n'ibarura ryo mu bihumbi bibiri na cumi imirimo yose ijyana n'iri barura riherutse ryo mu bihumbi bibiri na makumyabiri izajya kurangira mu mpera z'umwaka utaha w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane ritwaye amadolari miliyari cumi n'eshatu na miliyoni magana arindwi nshuti zacu ikiganiro amerika na cy'uyu munsi nta gihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi maze rero mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na tomasi kamirindi murakarama
inshuti mwese mwaduteze amatwi aha niho ibiganiro byacu birangiriye turabashimiye cyane ko mwahisemo gukurikirana ijwi ry'amerika turashimiye kandi na bagenzi bacu bose bagize uruhara muri ibi biganiro nadia taha niwe yadufashije kubashikiriza ibiganiro kuri mikoro mwari kumwe na anje frederic nkundikije mugire amahoro aho muri hose